nongeye kubaha ikaze mwese kuri radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana ikiganiro cy'uyu munsi gifite umwihariko turaha umwanya abantu bashakisha ababo bavuye mu rwanda bakuze ariko birumvikana ko tutakwibagirwa bahavuye ari ibitambambuga uwa mbere ushakishwa ni musabe yezu tereje wavukiye i rucuru mu cyahoze ari zayire ashobora kuba yitwa akayezu tereze amagingo aya yabaye mu bubirigi ndetse aba no mu bufaransa yigeze kwandikira ibaruwa murumuna we amubwira ati ubu ngeze aho umwana arira nyina ntiyumve inkuru ye twayibwiwe bwa mbere na charlotte uwimana utuye i kigali mu karere ka kicukiro mu murenge wa gikondo mu mudugudu wa kanserege ya kabiri ararangisha nyirasenge umaze imyaka irenga mirongo itatu avuye mu rwanda twabaga muri kongo goma ababyeyi baba ahantu i rucuru aho bita igatwigura noneho rero aza gushaka umuzungu umuzungu yaje muri kongo igoma aramutwara amutwara mu bufaransa agezeyo menya arahatuye igihe gitoya ahita yimukira mu bubirigi urahamya ko ari ubwa mbere muje ku ijwi ry'amerika kurangisha uyu muntu mama ntibaravugana ni nanjye watangiye kubabwira ntariko tante ni gute muvuga ngo ngo yarapfuye hari uwamushyinguye ndetse n'uwo musaza bahuraga akamuha amaletre ni nawe waje abeshya famiye ngo yarapfuye ngenge igisenyi kumureba mubajije arambwira ati reka nabonye ngeze mu birigi nsubiyeho mubuze mbonye ataje kundeba ahantu twahuriraga akamuha amaletre yo gushyira umuryango mpita mvuga ko yapfuye ariko ntago nzi ko yapfuye nta makuru ye nzi nuko nabonye mubuze gusa hanyuma mvuga ko yapfuye kugira ngo batazongera kujya bamumbaza ariko hagati aho ngaho yabyinaga mu itorero ryitwa imitari sinzi niba ari ryo bakayirebwa babyinagamo simbizi niko uwo musaza yatubwiye ngo yabyinaga mu itorero ryitwa imitari noneho hari umuntu hano wari uvuye mu bubirigi araza hanyuma tumubajije ngo ese tereza musabe yesu uramuzi aravuga ngo ashobora kuba yarahinduye iryo zina musabe yesu akiyita ka yesu ngo hari umubyeyi ngo wafungiwe mu bubiri igihe niba baramukatiye imyaka myinshi ibintu nk'ibyo ngo witwa tereza musabe yesu ngo ariko arakuze
bavugaga ko yagiye muri gereza bavugaga ko yari yarafunzwe imyaka myinshi ariko igifungo cye ngo yakirangije ngo yishe umugabo ibintu nk'ibyo niko twumvise gutya amahushuka noneho uwo mudamu dushaka kontakite ze ngo tumusange atubwire neza aho ayo makuru yayakuye tuza kubura kontakite ziwe ko ni umudamu ni umukecuru waririmbye insinzi wabitubwiraga niwe wamuduhamagariye amubwira gutyo uwo mubyeyi waririmbye insinzi yitwa nde yitwa mariya yohana atuye n'ahangaha muri batsinda
niba mbyumva neza mariya yohana azi amakuru ya nyogosenge uwo mukecuru mariya yohana twagiye kumureba ibatsinda hanyuma ahamagara umuntu wabaga mu itorero imitari babyina mu by'umuco gakondo niwe wamuhaye ayo makuru nimero rero yaduhaye y'uwo muntu wamuhaye uhaye ayo makuru twebwe turayihamagara ntinakunda nticamo iyo nimero ushobora kuyimpa iyo nimero ndaza kuyiguha charlotte nta wundi muntu mukuru uzi amakuru nyayo ya kayezu cyangwa se ya musabe yezu wampa kugira ngo tuvugane tante yayamenya amakuru ye bavukana urumva muri famiye hari umwe bavukana ukiriho mumpe tuvugane gato uraho mubyeyi turaho tumeze neza
uri tanti wa charlotte none wowe witwa nde mubyeyi nitwa mukarugomwa mariya none mbwira rero uyu tereza musabe yezu yavuye ate muri kongo yagiye ate i burayi yagiye ajyanye n'umugabo we w'umuzungu ariko yagiye mbere we agenda amukurikiye ni umuzungu wagiye mbere tereza aramukurikiye
eee aramukurikiye amuhereza itike aramukurikira amusanga i burayi ubwo hari ryari
muri furanse hari nko mu mirongo inani na rimwe inani na kabiri gutyo irakekeranye ni kera uwo mugabo wamurongoye yakoraga iki mu rwanda cyangwa kuri goma cyangwa ahandi numvaga numvaga ko yari umuyenjeniyeri gusa sinzi niba hari ibindi yakoraga ngo yari umuyenjeniyeri ikigo yakoragamo ntabwo ukizi
ntabwo nyizi izina rye se urarizi
reka sinkiryibuka bari batuye mu bufaransa aho yitwa burino senkiri de feza icyo nzi koko yajyaga nk'iretire yajyaga anyandikira ariyo titire byo hejuru niko byabaga biriho
wabifashe mu mutwe hari aho ufite byanditse
mva twavuye muri congo twarabitaye ni kera nyuma twari twavuye twaramubuze hashize igihe
ariko mwajyaga mwandikirana eee yajyaga anyandikira nanjye nkamwandikira akakubwira ko ameze neza eee yarabyaye yarabye yigeze anyohereza n'ifoto ye afite umubebe ni uko byose byatakaye tubunguka none amakuru ufite yaba akiri mu bufaransa cyangwa se yaba yarahavuye oya amakuru mfite ni uko yaba yarimutse akajya he akajya mu bubirigi ariko nyuma yaho twaje guperereza tubaza amakuru batubwira ko hari uwitwa tereza akayezu batubwira ngo iriya hari igihe bihindura amazina batuwitwa tereza kayezu yakubise agasutasi umugabo we mu maso hejuru ngo arapfa ngo ashobora kuba yarafunze ntibaheruka kumubona ngo hashize nk'imyaka icumi batamubona dukeka rero ko yaba yarafunzwe niba yarafungwa ibyo ntabwo tubizi ako gasutasi yakamukubitiye mu bubirigi cyangwa se mu bufaransa ni mu bubirigi
bivuge yuko yageze mu birigi agafata undi mugabo cyangwa se yagumanye uwo bari baravanye mu rwanda uwo bari barabanye mbere yaje gukora agisida ngo arapfa amakuru nzi noneho aza kuzashaka undi wa kabiri amakuru numvise arambwira ati tereza ntiyiburira umugabo yarapfuye none yashatse undi wa kabiri uwa mbere yakoze agisida nawe hari igihe yari agiye kuza akora agisida areka kuza ari gushaka ibyangombwa ngo atahe azi ubwo rero uwo wapfuye nkeka ko ari uwa kabiri yashatse
none uwabahaye ayo makuru ababwira ko tereza musabe yezu ushobora kuba yitwa kayezu ashobora kuba afunze uwo muntu wayabahaye ni ababa mu bubiri igihe baba babyinnye kuko batubwiraga ko hari amatorero abyinamo ko yari umubyinnyi none bakaba batakimubona yabyinaga muri he torero bambwiraga ngo imitari sinzi iyo ariyo yabyinaga mu mitari yabyinye mu itorero imitari imitari ni itorero rizwi kuko n'igoma yarabyinaga kuko yakundaga ibintu bya danse cyane yari umuntu ushapu mu bantu babyinnye mu mitari musabe yezu ko batamuzi ashobora kuba yarabyinyemo yararangije kwihindura izina rero birashoboka yenda simbizi ko twamaze igihe nta makuru ye dufata ko yapfuye twari twarafashe ko yapfuye kuko nta makuru ye twageze kubona reka reka turatwaye twarahebye mbese muri make ariko bakaba batubwira bati hari igihe umuntu abura akazongera akaboneka ikigaragara ni uko ashobora kuba yarahinduye izina ubu noneho ubushakashatsi buzakomeza ariko wowe igihe muherukanira kuvugana ni ryari yari akiri mu bufaransa agewe atarajya mu bubirigi kuva yajya mu bubirigi sinongeye kumenya amakuru ye niba ayo makuru mwamenye ko haba hari impanuka yabaye mu muryango we bikaviramo umugabo we gupfa agashobora kuba yarafunzwe ibyo nabyo bishobora kuba ari amakuru azatugeza kuri musabeyezu tereza kugira ngo tumenye neza aho aherereye wambwira niba wibuka ndumva ibaruwa ya nyuma nabonye ye yigeze ambwira yuko yahuye n'ibibazo ngo adashobora kutubwira ngo yageze aho nyina arira nyina ntiyumve ati ubu ntacyo nababwira mbibabwiye byabababaza kuva icyo gihe nta rindi baruwa nigeze kubona ashimira ati warakoze ibaruwa wanyandikiye n'amafoto wanyohereje warakoze y'abana na ba mama ubwo rero icyo gihe sinongeye kumenya amakuru ye ntabwo wigeze utekereza ngo uvuge uti uyu muntu ashobora kuba ari ahantu aha n'aha bitewe n'ibyabaye koko yanyohereje n'ifoto afite umubebe ariho akantu k'ikaramu kameze nk'umusaraba naraketse se yenda uriya mwana yarapfuye yaba ari byo ashatse kutubwira muri make nayo icyo ashatse kumbwira aho ngaho yenda ni uko ariko atamenya amakuru ntabwo nafite icyo ashatse kumbwira none se iyo baruwa yaje wararangije kumenya yuko umugabo we ashobora kuba yarapfuye kandi yarabigizemo uruhare cyangwa iyo baruwa yaje oya yaje mbere ntarabimenya
nta kindi kintu wamenya watubwira cyarangaga akayezu cyangwa se musabe yezu mu buto bwe cyadufasha gutera imbere mu bushakashatsi bwacu icyo nzi icyo muziho yari umuntu muremure wirabura ushinguye ufite mu kanwa wirabura muto mutoya usabana ukunda abantu cyane yakundaga abantu cyane yarasabanaga ubundi asanzwe uri mu makuba uri mu mahane yarakurwaniriraga yangaga amafuti muri make yagiraga n'amahane yangaga amafuti asanze bakurenganya arakurwanirira akakurenganure nibyo
yari umuntu washapfuye sinabona uko ariko yari n'umuntu mwiza cyane ukunda abantu bose ukunda umuryango ukunda ibintu byo kwishima kubyina ari za kinyarwanda danse modene ari za kizungu zose ibintu byose yabijyagamo ntacyo yishishagamo
akwandikira
n'umuzanyaho amahane yamukubita
n'umuzanyaho amahane akaba yamukubita
akamukubita kera ari umwana barafungaga nko ku mashuri kwa kundi abana bavuga ati abavaha abavuha ku munsi bavuze amanota bakarwana niyo bashyiraga imbere kurwanirira
ku buryo bakubwiye ko ashobora kuba yarakubise umugabo we itase mu mutwe bikamuviramo gupfa agatase bicaye ngo mu gahanga ngo ahita apfa ari byo atari byongera
ariko ubyumvise ntabwo byagutangaje ntibyantangaje kuko ajya kujya n'i buraya hari abamuciye inani sheke umugabo yari yamwoherereje ntabwo barayiciye yarabadukiriye arabakubita arabakubita abamerera nabi bagiye kumurega bamuhaye ventikatire ngo abavuye mu rwanda urumva kuko icyo gihe ari igisenyi bamwirukana mu rwanda
baramubwira ati tugoye ventikatire uvuye mu rwanda kuko bari bazi ko yavuye muri congo muri iyo ventikatire kuko yari yarambwira najya kugenda azampamagara muherekeze mugeze i kigali yurira indege ajya i burayi ubwo ntiyashoboye kumpamagara ahise afatiraho twumva ngo yaragiye yurira indege aragenda yuririye i kigali
mukarugomwa niba muri mukuru wawe tereza tereza akayezu cyangwa se musabe yezu akiriho niba kumva muri aka kanya dusigaranye umunota umwe n'igice gusa ndabiguhariye niba akumva n'iki ushaka kumubwira na yahe makuru ushaka kumubwira ni irihe jambo rikuvuye ku mutima umufitiye
numvaga namugezaho ko turi aho turi amahoro ko turi ahitwa i kigali mu rwanda ko twavuye muri congo twahungutse turi amahoro abaye atwumvise ko yashaka uburyo yatugeraho dutuye aho bitwa gikondo abandi turi igikondo kicukiro turamubabaye cyane umuvandimwe wacu tumubonye byatunezeza abaye ahari abaye ariho byadushimisha cyane tumubonye
urakoze nongere ngushimire madamu karugomwa kuba wowe n'umuryango wawe mwizeye ijwi ry'amerika nawe turakwizeye kandi turakwiringiye imana iguha umugisha umwana namureze atazi nyina none rwose imana idufashe mva sinzi icyo imana yazakugororera umutuboneye imiryango bamwe barapfuye barashize ariko abandi barahari abasigaye bamubonye byabanezeza banza twakora umunsi mukuru
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona
undi dutumikira ni nyirabadage Virginia utuye mu karere ka gatsibo umurenge wa ngarama akagari ka bugamba umudugudu wa kajivuba mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda ararangisha musaza we nturanye nabo emmanuel na murumuna we nsanze abaganwa udafite irindi zina rizwi ise yitwaga nta rwanda kiriye yohani kiriye ni izina bamuhimbaga nyina akitwa mukashi kama mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'itatu bari batuye ku murenge wa miyove muri komine cyungo mu cyahoze ari perefegitura ya byumba n'abana basaza banjye tuvukana babiri nitwanuranye nabo na nsanze abaganwa bajya mu ngiro imugambazi abanishyura kugira ngo mumpuze nabo niba baba bakiriho bari muhungira imugambazi hanyuma bajyanwa n'andi baza kubasaba papa kubera ko papa nta bushobozi yari afite baza kubajyanwa n'abazungu b'abafaransa nibo babajyanye ninde waje kubasaba papa wawe ni abo bazungu ubwabo babajyanye ariko ntabwo wese nawe yabifitemo uruhare witwaga butera na sitazi kuko niba wabigizemo uruhare ubusanzwe bagatwara n'ubundi ntabwo bashobora kubarira muri icyo gihe cyari kimeze nabi none se abo bazungu bagendaga muri komini mu baturage barazaga gusa ngo dukeneye abana bari hehe abakeneye ababyeyi bakabatanga niko byagendaga abo bazungu bari bari aho ngaho bagenda bakinisha abana imikino babashyira ahantu bakabakinisha igihe cyo kuruhuka bakaba bari kumwe n'abo bazungu bakinisha ku bibuga bakina imipira hamwe nabo baza kubasaba abo bayobozi barabajyana amazina y'abo bazungu urayazi oya none abana basaza bawe baraje barabatwaye ntunabajije uti abana bagiye hehe muri mirongo cyenda na gatatu basaza bawe bagenda wari ufite imyaka ingahe
nawe ufite imyaka makumyabiri n'umwe
none se ko wari mukuru icyo gihe ntabwo wavuze uti abo bana ko bagiye nidukenera amakuru yabo tuzabaza nde twebwe twaza ngo dukenera amakuru yabo n'ubundi tuzabaza buri wese icyo gihe watuyoboraga kuko nyuma yaho bajya kohereza ifoto bariho bavuga ko abo bana bari mu bufaransa ariko iyo foto nayo inyuma iza gutakara ahubwo haza kugaragara abo ngabo bandi bajyanywe nabo abo ngabo bajyanywe nabo nibo batubwira kunabona bigo bavuga ko tuzashaka tugomba kubabwira ko mukiriho namwe abo bana bandi bajyanye nabo ni bande witwa nyirabizeye imana amandi uvuka mu miyove impinga umurenge wa mpinga azi neza aho basaza bawe bari yarabizi neza none se niba uzi ko abizi ukaba umuzi ni iki cyakubujije kumubaza aho baherereye ukaba ugombye kunyura ku ijwi ry'amerika
bantumyeho bantumaho njye iwabo usanga baragiye badahari ariko barashyize amafoto bafite umukecuru wabo kubera ko ari umukecuru ukuze arambwira ati noneho ufatira aya mafoto aya mafoto ni ubundi niyo yaba bari kumwe nabo ndayafotora ndayajyana ariko iyo nimero nza kuyihabwa n'uwo mudepite avuga ngo nzahamagare bampuze n'abo bana kuko ngo bariho ubwo buryo nabinyujijemo
aha uwo mudepite yarakubwiye ati uzahamagara ijwi rya amerika riguhuze n'abo bana kubera ko bariho muri makeya uradusaba kujya kubashaka tukamenya aho bari tukaguhuza nabo
niko rwose muri inkore gutya byaba ari byiza uwo butera wahoze ari burugumesitiri wa cyungo ari mu rwanda ndetse anatuye aho muri cyungo yahoze ategeka kubera ko twaramuvugishije hano ku ijwi rya amerika tumubaza iby'abo bana bamwe bagiye atubwira uko bagiye wowe kuzi neza aho ari wigeze umwegera ngo umubaze makuru ya basaza bawe
niba numva iki kiganiro cyahise gutambuka sinjya kuko nahise iriya ndwara ko nahise izamo nabasha kubona uburyo bwo kwidepurasa mwongeyo ariko namumvise kuri radiyo muri amerika ari gutanga ibisobanuro by'ukuntu abo bana bagiye n'ukuntu bariho noneho rero hari kino cyorezo cyatumye njya kujya mu yindi mitondekere turere gutambagira ngo mbaze ariko nari ngiye gukora uko nshoboye uzaragire numva ukuntu bimeze abo bafaransa bajyanye basaza bawe nturanye nabo manuel na nsanzabaganwa babaga imugambazi babaga i kigali babaga he
bariya bacururukaga i kigali bakaza umugambazi mbi bakaba aribo bajya babona amasaha yo gukinisha abo bana yagera ugasanga bari kumwe nabo bari kubakusanya babakinisha udukino mbese basa n'ababimenyereza bakongera bagataha nk'ibyo bakagaruka basa n'ababimenyereza bafite umugambi wo kuzaza kubashakamo abana bamwe bazajyana i burayi
uko byari bimeze babajyana bababwiye ko bagiye kubarerera bakazababasubiza bakuze bababwiye ko bagiye kubafata nk'abana babo bakabashakira indi miryango se ni iki bababwiraga icyo gihe babajyana bo bavuze ngo ni uburyo bwo kuba bafasha ni uburyo bwo kudufasha ku buryo biramutse bitunganye bazabagarura babona habaye neza intambara irangiye none abo ba nyirabizeye imana mandi bagarutse mu miyove kureba aho bakomoka ntabwo bigeze bavuga impamvu ntuye nabo nasanze baganwa batagarutse oya ntabwo batubwiye barababwiye ngo babatumye ngo bagende babaze ko imiryango yabo yaba ikiriho kubera ko aribo bari baje mbere ngo nibumva imiryango yabo ikiriho bazababwire nabo bazaze
ibyo ari byo byose barumva radiyo ijwi ry'amerika niba batanayumva hari abayumva bazababwira niba batanayumva kandi tuzabashakisha tumenya aho bari nituhamenya tuzakubwira tubahuze nongere nyirabadage ngushimire mbikuye ku mutima kuba wongeye kwizera kimwe n'abandi benshi ijwi ry'amerika
namwe ndabashimiye cyane murakoze urakoze kandi uruhare rukira yego murakoze cyane
ikiganiro agasaro kaburaga kiba gitambukamo cyumva kandi munaduhamagara mutubwira amakuru ashobora kudufasha kubona abo muba mushaka igihe najyaga muri studio gutangira iki kiganiro nibwo nabonye amakuru uko nsanze abaganwa ariho ntabwo ari mu bufaransa nk'uko mukuru we yari abizi ahubwo ari mu gihugu cy'ububirigi ndetse na musaza we nturanye nabo maze kumenya yuko ashobora kuba aherereye mu bufaransa nyirabadage virginia rero ube utegura urunigi uzarutamirize udusaro twawe bidatinze
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ntabana gregoire uri mu ntara y'amajyaruguru umurenge wa byumba akarere ka gicumbi akagari ka murama umudugudu wa rukerezi yararangisha mushiki we ntabana dative wari warahungiye mu nkambi ya katare mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo muri mirongo icyenda na gatandatu amakambi bose ariko twaravuganaga tugatumanaho hari uko twandikiranaga no muri croix rouge ariko noneho amakambi bayasenye ntitwongeye kuvugana abo bari baturanye duhurira mu mashyamba twarirukanse bambwira ko yagendanye n'abana batatu noneho nkajya mushakisha sinamubona nza kubona umuntu umwe muri bibiri ntaratahuka umuntu nabonye arambwira ngo yigeze nawe yari mwene wacu wo kwa masenge arambwira ngo bigeze guhurira i masisi mu bihumbi bibiri muri bihumbi bibiri ntabanadativa hari umuntu waguhaye amakuru akubwira ko yamubonye masisi icyo gihe yari akiri kumwe n'abana be uko ari batatu oya yamubonye ngo yamubonye bari kujya guca inshuro bashakisha icyo kurya ntabwo abana yari ari kumwe nabo
kuva icyo gihe nta yandi makuru wongeye kumenya nta yandi makuru nongeye kumenya nagumye kujya mbona wenda nk'abantu batahuka nababaza batereka da ako gace ntitwakabamo nkabona nk'abari bavuye ahandi hantu hatari muri masisi ubwo makuru turayabura kugeza n'uyu munsi
nta bantu bongeye gutahuka bavuye i masisi ngo baze muri ako karere k'amajyaruguru aho ngaho muri gicumbi utuye abaje ntabwo bigeze abo nigeze mbona ntabwo bamubonye barahari bagiye batahuka nyuma yanjye ariko ntawe bigeze babona amakuru mperuka ni ay'icyo gihe yo mu bihumbi bibiri abo bana be uko ari batatu bari bakiri batoya uribuka amazina yabo bari bakiri batoya turi muri umukuru umukuru yitwa niyo ngabire diane muri mirongo icyenda na gatandatu yari afite imyaka itanu basenya amakambi uwa kabiri yitwa inema noel icyo gihe nawe yari afite itatu uwa gatatu yitwa dusenge yanike we yari afite umwaka umwe ubwo nibo baburanye na nyina gutyo kugeza n'uyu munsi nta kintu ubwo nimwe mwadufasha uko byagenda mbese imana ikabidufashamo nongere ngushimire cyane ku bwa kino cyizere wowe n'abandi benshi mufitiye ijwi rya amerika mu kiganiro agasaro kaburaga
rwose murakoze cyane nahoraga mbarira ijwi rya amerika isaha yose ivugiraho ikinyarwanda mba ndi kumwe nayo nibyo haba ku manywa haba nijoro haba mu gitondo igihe cyose ku masaha y'ikinyarwanda amasaha mu y'ikinyarwanda n'igifaransa nyumvaho gikeya yewe no ku giswahili ibyo ndabikurikira igihe cyose yego ni byiza cyane murakoze cyane imana ishimwe kandi bahe umugisha urakoze nawe ukomeze ugira umunsi mwiza namwe rwose murakoze cyane imana izaba duhera umugisha ukomeye utagabanyije murakoze murakoze
agasaro kaburaga
turatumikira kandi mukaruyigi solange utuye mu karere ka gatsibo umurenge wa remera akagari ka nyarutarama umudugudu wa kangondo ni musaza wanjye bita bita kabariro irindi yitwa viyatori ubwo rero twaburanye duhunga ariko n'ubundi ntabwo yari mu rugo yari muri kigali kandi yari umwana yari umwana kuko yari yaragiye avuye mu rugo arangije uwa gatandatu ubwo rero kuva agiye kuva intambara yaba n'aho duhungukiye twe ntabwo twagiye ngo tugere kure twagarukiye ku kibuye duhita dusubira mu rugo ubwo abandi rero batubwiraga yuko abantu bagiye baduha amakuru batubwiraga yuko ngo bamubonye muri congo twebwe kubera ko nta muntu wacu wari wagezeyo nta muntu n'umwe wigeze aduha amakuru ye ngo atubwire ko yaba ariho cyangwa yaba yarapfuye uretse umuntu umwe watubwiye ngo ngo hari aho ngo bahuriye ngo bari guhunga ngo ari munsi ngo y'ibiti ngo yarwaye igifu ngo niho yamusize ubwo rero ntabwo nanjye nongeye kumva amakuru ye nyuma yaho nagiye nkomeza kumva ijwi rya amerika urabona kuba ndi inaha nkunda kuyumva ariko nkajya numva akantu gakubita mu matwi nkumva hari n'igihe nigeze ntekereza numva ko hahiseho n'izina bita akabariro ubwo kuva icyo gihe mbyumvishe ntabwo nongeye kugira amahoro iyo ndyamye numva mutekerejeho nkaryama najya gufata igiti nkumva ndongera ndamutekereje ndavuga ati reka nzabaririze numve ukuntu umuntu yagera ku ijwi rya amerika kuko mba numva ukuntu abandi bashakisha abantu babo bavuga agasaro nyine kabo kabonetse cyangwa kabuze nza kubaza umuntu ukunda kugendana n'abantu b'abanyamakuru ubanyemo hano muri kangorwa nyine kubera ibi byacu ndamubaza ati si ko ukunda kumenyekana n'abantu gutya na gutya nanjye ko mfite ikibazo kimeze gutya naca hehe arambwira ati rero nzakubariza umunyamakuru kanaka ubwo rero nyuma yaho arambariza nkajya amubaza ati bimeze bitatu nibagiwe ubundi ati namubwiye ariko yambwiye ko ari bumamagare bigeze aho bambaza inomero za telefone banazimbarije ntahari umva barampamagaye ndazibaha arambwira ati twazitanze ati zawe n'amazina yawe yageze muri amerika ni nta kibazo imana nigira icyo ikora nkabona ibyo nshaka nta ribi naho nanahageze wenda nagira amahoro arenze ayo mfite muri kanguha yewe ubwo rero none ubwinjiza amahirwe ndumva arumamagaye wenda hari umushakishirije nanjye wenda nazamubona
none kugira ngo ngufashe rero bisaba yuko tuganira nk'uko tubikora nkakubaza amakuru amwe afasha gushakisha no gufasha abandi benshi badufasha kubona utwo dusaro twabuze uriya mwana viyatori yari afite imyaka cumi n'ibiri muri mirongo icyenda na kane ava mu ngororero ajya i kigali yari yagiye gusura nde i kigali rero ni kuri iyo abana baturongera ahantu yari ari batubwiraga ngo akora nawe ubwo yigeze ataha aratubwira ngo akora mu kibikira kuko yari arangije uwa gatandatu ahita agenda nka kwa kundi abana bava mu byaro baturongeye ariko azi i kigali nyuma yaho rero abantu bahunze n'abahungukaga bakatubwira ngo baramubonye bamwe bakatubwira ngo yagiye ngo mu gisirikare nka kujya bafataga abana b'abasore bakagenda gutyo ariko nta herezo ry'uko umuntu yakubwira ati ngewe ibi n'ibi n'uwabikubwira ukumva ari nk'umuntu wagukina ku mubyimba wiburiye iwawe ukumva utabishyikira neza
ni ukuvuga yuko ahunga muri mirongo icyenda na kane yahunze ari we wenyine rukumbi nta muntu w'umuryango we yahunze ari we wenyine ariko hari abantu batubwiraga yuko bamubonye muri kongo hari n'uwigeze atubwira ngo yamubonye ngo ari gufasha ngo abakurwa ruje ngo gutanga ibiryo ariko kuba ari abantu babivugaga nka gutyo bawiwise wumva umuntu wagira ari kugukina ku mubyimba ntube wabifatamo nk'impamo ariko babitubwira nanjye nkiri iriya mu cyaro hamariye kuvayo ubwo nanjye nagiye nkomeza kuvuga mu rugo nta wundi muntu wabitekereza ariko nkanjye nk'ubwo umutima wanjye numvise utari hamwe ndavuga ati reka ubwo ndinaha ngewe nabifasha mu cyaro uraza umuturage wabo kugira ngo wumve ko yagera ku munyamakuru biba bigoye ni bakeya ni umuntu w'umunyabwenge nyine nanjye ubu kuba ndi inamba ngenda numva utuntu ku bantu uwo naganiye nawe yanyungura akanama nawe ndavuga ati reka nanjye nzace hasi burya ngo ntawe ujya ute atagerageje ndebe uko byazamerera ariko ngenda atekereza nkumva ko ashobora kuba ariho kuko iryo jwi n'iryo zina ndumva hari muri njye sinzi hari icyabihagurukije ntabwo njya ngira amahoro ngo nsinzire niba kumva muri kano kanya ni iki wamubwira na yahe makuru y'u rwanda aho ngaho ikangondo wamugezaho kugira ngo umuhumurize umubwire uti ndi hano icyo namubwira aramutse anyumva icyo namushyikiriza cyo yagerageza kuba yatahuka akagaruka i rwanda kuko ni amahoro ni amahoro ababyeyi be bari bakiriho ariko uwo papa yarashaje na mushiki we mukuru wo bita beatrice bayanyumva ntawuriho ngewe mushiki we n'undi mushiki we nanone yasize ari mutoya bita devota na bakuru be barahari uretse ko baba bibereye mu byabo mbese iyo urebye navuga ni ntacyo bitaye kuko bo baranabishoboye baba baramfashije bakabikora ariko ni abagabo ni babiri bubatse umwe aba ari muze undi ari muze ni batatu nabo wenda nabo baramutse bumvise ko mbivuga mbigerageza wenda hari nk'uwavamo wese akagerageza kuba yamfasha nyine tugashakisha ariko nta n'ubundi bufasha ubwo nabagezeho ndabizi ko mba numva uko mukorera abandi ubwo nabagezeho nizere ko imana izamfasha bigashoboka cyangwa se sinamenya uko byagenda ariko imana irahari wenda ubwo nabagezeho urakoze cyane nongere ngo ushimire kuba wizera ijwi ry'amerika turakugereza ubutumwa ku bumva iyi radiyo yanyu buri munsi kandi ni benshi bayikurikira wabazi uyu muvandimwe wawe kabarira viyatori yatunyuraho akatubwira aho aherereye mukaruyigi nongere ngo ushimire mbikuye ku mutima kuba wongeye kwizera ijwi ry'amerika murakoze sawa namwe kazi keza
agasaro ka buraga
abanyarwanda baca umugani ngo umwana w'imfubyi yatanze uruhara kumera imvi murasanyi Ibrahim yarampamagaye arambwira ati nsigaye jyenyine kuri iyi si ariko nanze kwiheba yabyawe n'umusirikare wari mu ngabo za RPA ingabo z'inkotanyi uwo musirikare yitabye imana nyuma ya nyina umubyara murasanyi asigara wenyine inkuru ye iteye ipfunwe atuye mu karere ka nyarugenge umurenge wa nyamirambo akagari ka kigarama umudugudu wa rebero ni ukuvuga ngo ngewe ndi imfubyi muri rusange nta muvandimwe nta nta tonto nta nta nta ndi ngewe gusa noneho nka narigeze kumva iki kiganiro bita agasaro kaburaga ku ijwi rya amerika sinzi ukuntu akanzeho ndabyumva mpita mvuga ati no shuwa irashoboka reka ngerageze papa muri uko papa ari umwana yabyariye uganda kuko papa yavuye uganda aza mu rwanda bari abasirikare ubwo abyarirayo umwana w'umuhungu ubwo ngeze niga nka pisikisi pifayive nagiye kubona umuntu araje aransobanurira bitewe n'ahantu nari nararewe muri famiye aransobanurira arambwira ati ndi mukuru wawe abazi papa bakavuga ati uyu mwana niwe koko barasa turahoberana turasuhuzanya ubwo ngubwo ahita asubira uganda arambwira ati imana ishimwe ubwo mbonye ko hari amaraso yanjye yandi ahari
mukuru wawe uwo nguwo yitwa nde yitwa geoffrey ariko akaba aba uganda ariko sinzi ngo abahe gusa icyo gihe duherukana hashize nk'imyaka itanu tutongera kubonana
irindi zina rye waba urizi nta rindi zina rye sinzi gusa nzi ko ari mu gisirikare cya uganda ubu ari mu gisirikare cya uganda
yego kandi bitewe n'ibibazo by'u rwanda na uganda sinabona uko mvugana nawe nawe ntiyabona uko kontakiti zihuza papa wawe yari mu ngabo z'u rwanda zageze mu rwanda muri mirongo icyenda na kane hanyuma mama wawe nawe yitabye imana mbere ya mirongo icyenda na kane cyangwa nyuma yaho nyuma yaho na bibiri na rimwe na kabiri ubu ngubu Ibrahim ufite imyaka ingahe ubu ngubu mfite imyaka makumyabiri n'itatu ishyira makumyabiri n'ine uwo mukuru wawe aza mu rwanda ngereranyije ni nko muri bibiri na cumi na gatandatu waba wibuka umuntu wamukugejejeho
umuntu wamungejejeho ntabwo namwibuka ariko hari kontakiti z'abantu ba uganda n'abantu baba babifiteho amakuru mfite za uganda ariko bo amayinite kuyabona ubahamagara nta watsapu ngira ngo tuvugane yego biba bigoye
abantu bakugiriye ubuntu bwa kibyeyi bakakurera bakagukuza hari amakuru bigeze baguha ku ruhande rwa mama wawe kugira ngo umuntu amenye niba hari abavandimwe yasize waba ufite ni ukuvuga ngo umuntu umuntu wasigaye ni uwo ku ruhande rwa mama mukuru wa mama ariko mukuru wa mama bitewe n'ukuntu nabonaga amfata yashakaga yashaka kunshyiramo ikintu cya toroma kuntorotira nkiri umwana mfata icyemezo gikomeye mbiwe nariyo nkiri umwana nigaga p6 p6 narindi p5 ngiye p6 mbiwe ku bw'amahirwe mpura n'undi muryango wo hanze uranyakira nk'umwana uramfasha ndiga yego uwo nguwo uwo wundi wo kuri sayidi ya mama tumeranye nabi ni wa muntu wariye ya mitungo ya mama yari yarasigaye yangirira nabi kwa naramwihoreye naramwihoreye
none mu kanya wavuze uti ubu ngubu ndi nta nta nta byumvikane yuko usigaye wenyine icyo ijwi ry'amerika ryagufasha ni ukugira ngo turebe uko twagera kuri mukuru wawe Geoffrey tumenya aho aherereye tumubwire yuko uriho ukomeye n'ibishoboka tube twabahuza kugira ngo mwongere muvugane nk'abavandimwe hari ikindi cyifuzo wari ufite mfite ibyifuzo byinshi byinshi bimbwira
hari mukuru hari mukuru wa papa nawe ntago muzi ni babiri ntago mbazi baba uganda hari uwitwa payiroti n'undi witwa munini abo bose nabo ntago mbazi sayidi mbega sayidi abantu bo ku isayidi ya papa ntago mbazi urumva abo ni abantu nyabo nkeneye kumenya gusa sinzi ngo baba muhehe sinzi ngo baba ntago mpazi gusa uwo payiroti we yahoze ari umupayiroti wa uganda niwo makuru mbasha kubona nkaba mfite n'ikihe cyifuzo ni hari imishinga njya numva iza hano mu rwanda inyuze mu mushinga wa yuwesayidi njyewe ngerageza gukomanga ariko bikanga nkaba nakutuma niba esike kuko iyo miryango iba ihari fasha icyo abana b'imfubyi njyewe ikintu mba mvuga hari abandi bana mbona bagenzi banjye mbona bari aho ngaho bari muri nka bwa buzima njye nakuriyemo gusa imana nuko iba yaramfashije nkavamo nk'umuntu nkibaza esike iyo mishinga yije mu rwanda ifasha icyo abantu nk'abo kuki twebwe abantu nk'abo itatugeraho
murasanyi muri iki kiganiro agasaro kaburaga ikintu cya mbere twagufasha ni ukuguhuza n'abavandimwe bawe mwaburanye kuri icyo kibazo cy'ubufasha reka nanjye nkubaze papa wawe yari umusirikari ari mu babohoje u rwanda mu baruharaniye wigeze utekereza kwitabaza minisiteri y'ingabo z'igihugu cy'u rwanda kubera ko umuntu wabaye ingabo y'igihugu waharaniye u rwanda ndahamya yuko umwana we atarerwa bupfubyi kandi hari icyo umubyeyi we yamusigiye abo wigeze utekereza kubitabaza
nigeze nafashe umunsi umwe ngemba mba ahantu bita mu miduha icyicaro cya minisiteri cy'ingabo kibantu bita kimihurura nagiye iminsi itatu n'amaguru ngenda ngaruka barumva babwira icyo kibazo ndabwa esike umuntu umuntu ufite umwana wasigaye muri ubu buryo afashwe ikote benutse bantumye ibyangombwa bantumye ibyangombwa na n'ubu ngubu icyangombwa cya nyuma nari ngiye kubaha icy'amavuko hari kuza izina rya papa haje iryanjye mbona byapfiriye muri sisiteme y'irangamimerere irangamimerere banyohereza kuri nida nida njyayo nida naho bamemera ngo njyana ku murenge ushinzwe iby'irangamimerere ku murenge njyayo nawe arambwira ngo ngo nta ngo ngende ngo nzane ngo ifishi ya papa ngo yitaba imana papa sinzi aho yaguye sinari mpari sinabona n'uwo mbyaka urumva agumye mu gihirahiro gutyo ndavuga ati naho imana ubwo nyine nta kundi kuko nagiye kuri minadefu inshuro eshatu baranzi niyo nasubiraho bamenya ko muri aho bita muri jina njye nagiyeyo ni byiza ubwo kuri minadefu bakuzi nabo bumva ijwi ry'amerika minisitiri w'ingabo yumva ijwi ry'amerika ndetse ntabwo kenshi na kenshi ndabivuga yuko n'umugaba mukuru w'ingabo z'u rwanda yumva ijwi ry'amerika kandi umuntu wese nabivuze ngitangira umuntu wese waharaniye u rwanda aba afite icyicaro cy'intwari mu rwanda abo ngabo rero ndahamya yuko ikibazo cyawe bazacyumva kandi bakakibonera umuti uboneye ni ukuri murakoze
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika integeye shaka agasaro kawe ntuzakabona shaka agasaro kawe ntuzakabona turatumikira muri kano kanya abela ana utuye mu karere ka bugesera mu murenge wa ntarama akagari ka karumuna umudugudu wa karumuna ararangisha umwana we hahira umugisha bya mungu eric waburiye muri kongo dore hashize imyaka makumyabiri n'itanu hari ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwezi kwa cumi na kumwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu mu masaha yine y'umunsi tuba mu nkambi ya kashusha noneho twumva urusaku mu nkambi bavuga yuko inkotanyi zihageze noneho ubwo duhita turatatana umwana aza kundebaho njye nari ndi ku kazi arambwira ngo abandi bagiye ndababwira noneho ihute vuba ugende duhurire ahantu bita imbayu ku musaza wari data wacu niho yabaga bo noneho ubwo umwana aragiye nanjye ndaje mfashe ibyangombwa nari mfite njyana na mushiki we wamukurikiraga na murumuna we ubwo hari mushiki wamukurikiraga n'undi mwana wa bucura ubwo ni babiri najyanye nabo turagenda tugeze abayo nzi ko ntamusanga nsanga ntawe uhari noneho mbajije barambwira ngo yajyanye na se wabo mukuru wa se n'abandi bana bari bari kumwe baragenda tuburana ubwo duhita turaburana burundu
none se uyu muhungu wawe hahira umukiza ujya kumwohereza imbayo ngo agende wenyine yari afite imyaka ingahe icyo gihe yari afite imyaka cumi n'itatu wumvaga ari mukuru bihagije ku buryo wamureka mu ntambara akagenda wenyine
yari asanzwe ava aho ngaho mu nkambi twari turi akagerayo ni urugendo rushobora kuba rungana nko kuba wava wava mu mujyi ukagera ukagera nk'igikondo mu mujyi wa kigali ukagera nk'igikondo none se mu baturanyi bawe wari ufite aho mu nkambi ya kashusha hari abo mwigeze muhurira aho mu nzira mugenda ngo ube wababaza niba bamubonye
ntabo uretse umwana w'umugabo wacu twari turi kumwe nawe wagiye abaza hanyuma baza kumubwira yuko ngo bamubonye ari kumwe na se w'uwo muhungu twari kumwe wundi
berekezaga witwa feridina berekezaga za mugunga
kuva icyo gihe ntabwo wongeye kumenya amakuru ye ntayo twamenye kugeza ubu ngubu nta bigeze bakubwira ko ashobora kuba yarasigaye izo za masisi
hari hari abantu bene wabo na se baje kutubwira babaga burazavire batubwira ko bajya bamubona ariko ngo yakoraga ibintu bya tarafiki ajya santara afurika kongo santara afurika kongo aha ashobora kuba yarageze burazavire
birashoboka kuko icyo gihe ariko se wabo we yaje gutaha nabo baratanye baratandukanye arataha n'abo bari bari kumwe bose bo baraboneka bagera mu rwanda ariko uwo mwana turamubura hanyuma se se waba agarutse wamubajije niba amusize inyuma
murumuna we ariwe mutware wanjye ariwe se w'umwana yaje kumubaza noneho bamubwira yuko ngo hari ahantu bageze nanone basa n'aho bahubiranye n'igitero barongera baratatana baraburana none se uwabahaye amakuru avuga ko yamubonye muri congo brazaville ni umuntu mwizeye uwaduhaye inforomasiyo ni umwana wo muri famiye y'umutware cyangwa se y'iwabo kwa se wa eric muri make umuhungu wawe ari muri congo brazaville oya nkeka ko ari santara afurika kuko abo batubwira ko we ntiyigeze amara igihe muri burazavire ahubwo ngo yagendaga yakoraga tarafike kongo kinshasa na santara afurika iyo nkuru ndumva ari nziza none nagira ngo ufate kano kanya umuhungu wawe umusuhuze umubwire amakuru yo mu rwanda kandi umubwire n'icyo umwifuzaho nimba ushaka ko aza kugusura cyangwa se nimba ushaka ko akubwira aho aherereye kugira ngo mubonane koresha kano kanya uhawe ku ijwi ry'amerika umubwire icyo wifuza
erike turagusuhuza cyane kandi turakwifuza rwose abavandimwe bawe olivier na patrick ariko kandi turakumenyesha n'indi nkuru nayo y'uko anike mushiki wawe atakiriho imana yaramucyuye ariko kandi turashaka rwose kumenya amakuru yawe kuko dufite impungenge nyine zawe watugirira neza watumenyesha aho uri ukazacisha ijwi ryawe kuri kuri vuwa d'amerike bakatumenyesha amakuru yawe kuko turabikeneye rwose dukeneye kumenya aho uri dukeneye kumenya uko uri no kugira ngo ushobore gufata gahunda uzaze kudusura abera ana urakoze cyane kuba wizeye ijwi ry'amerika ukaba ushuhuje umwana wawe ndizera yuko hahira umukiza bya mungu eric ushobora kuba ari muri santara afurika n'abanyarwanda bari muri santara afurika uwamubona uwamumenya nawe azaduhamagara hano ku ijwi ry'amerika atubwire urakoze cyane abera ndagushimiye cyane kandi ugira umunsi mwiza urakoze cyane namwe mwana ubaha umugisha rwose amen
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga dutumikire ufite se ivone ari ikinshasa muri repubulika ya demokarasi ya kongo yari afite imyaka cumi n'itatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine yavukiye mu cyahoze ari komini butamwa ise akitwa musangamana kamire nyina akitwa mukamparirwa sisiriya yanditse agira ati twari dusigaye turi abana batatu ngewe n'abasaza banjye babiri kanyangira emile na iyakaremye etienne ati twageze kuri goma turaburana sinzi amakuru yabo nabo ntibaza yanjye ivone ufite se wibagiwe ikinyarwanda yatwandikiye mu gifaransa ndetse n'umukobwa we waduhamagaye nta kinyarwanda avuga avuga igifaransa gusa n'izindi ndimi zo muri kongo nk'iringara ndetse n'igiswayire ufite se ivone yakomeje agira ati ndatekereza ko marume ngwabije atibuka irindi zina n'abana be muvunyi na mpayimana bashobora kuba bakiriho kuko batahunze akavuga ko nyirasenge ntarame tereze n'umukobwa we fayida nabo bashobora kuba bakiriho ikindi avuga cyafasha abumva ijwi rya amerika kumufasha kubona umuryango we ni uko mubyara wa nyina uwo yitaga onkle gaburiyeri ngo yari umujyanama muri komini y'umujyi wa kigali yibuka ko bari batuye ku kimisagara muri serire ya muganza aho ku kimisagara kandi ni naho musengamana kamiri se wa ivone ufite se yari afite butike kandi ngo yari azwi cyane yarangiza asaba wakumvira itangazo wese kumufasha kubona umuryango we mu rwanda no hanze cyane cyane arashaka abasaza be kanyangira emile na iyakaremye etienne ryo ryari itangazo rya ivone ufite se uri muri repubulika ya demokarasi ya kongo
agasaro kaburaga
turangize dutumikira munyemana emmanuel uri mu karere ka nyarugenge umurenge wa kimisagara akagari katabaro umudugudu wa mpanzi aho ni mu mujyi wa kigali ararangisha mukasharayirwe marigarita muramukazi we yavuye i kigali ajya muri kongo mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane kuva icyo gihe ntabwo wongeye kumuca iryera ntabwo twongeye kumuca iryera
agenda yabasize mu rwanda yadusize mu rwanda we yari agiye hese
we yarahunze yajyanye na muramukazi we witwa kantarama venansiya venansiya we ntakiriho we twamenye ko nyine atakiriho ariko we ntabwo tumenye agakuru ke ntituzi niba ariho niba atakiriho we niwe turangisha rero none se mwigeze mumenya inkambi yari arimo muri kongo
duheruka batubwira ko bari bukavu ko ariho yageze ni ayo makuru gusa dufite nawe ni muntu twongeye kubona utubwira amakuru ye
ayo makuru ufite ko numva ari aya kera cyane iyi myaka irinze ishira ari makumyabiri n'irindwi yenda twigire makumyabiri n'ine se cyangwa se n'itanu duhereye muri mirongo cyenda n'itandatu igihe inkambi zasenywaga kuva icyo gihe ntabwo wongeye kumenya amakuru yamura mu kazi wawe
nta muntu ugeze wenda tubona kumva waba tubwira amakuru ye y'uko yaba ariho cyangwa atariho
none se kuva icyo gihe nta wundi wongeye ugerageza kumushakisha ngo witabaze imiryango nk'izo za croix rouge ngo ubaze aho yaba aherereye
numva murumuna we ariwe mugore wanjye abantu amakuru yari yaje kumenya ngo yavuye ngo muri kongo ngo ajya mozambique ubwo ni amakuru yumvise gutyo uwo akavuga ngo ngo sinzi ukuntu yumvise ngo amakuru kugira ngo yaba ngo yamenye ko yaba yaragize n'umwana ubwo ni ibyo ngibyo nyine niyo makuru numva ko murumuna we andi hafi niba ari kumbwira ariko ndimo ndamwumva hirya nagira ngo nimba bishoboka umuhe iyo telefone hanyuma tuvugane ndumva afite amakuru menshi kukurusha munyemana ushobora kumpa murumuna we
reka muguhe mukomere mukomere ukomera cyane uri kumwe na venuste nshimiyimana hano ku ijwi ry'amerika mu kiganiro agasaro kaburaga agasaro kabuze ni mukashabaye rw'amarigarita yego nkaba ndi mukuru murumuna we witwa mukasababo koreta yego mukasababo koreta rero ndumva ari wowe ufite amakuru menshi kuri mukuru wawe nyibwirira amakuru uheruka ageze he mukashabaye rw'amarigarita yahunze icyenda na kane yahungana na muramukazi we muramukazi we arakomeza akomeza inzira yo hanze mu bubirigi ariko we batubwiye ko byaba byararangiye noneho mukasha rero amakuru ngewe mperuka bambwiye ubundi yari umukobwa yahunze ari n'umukobwa ariko bambwiye ko yari yarashatse umugabo afite utwana tubiri ariko kamwe yarakabuze ari kumwe na kamwe kandi bakambwira ko yakomeje mozambique
aho muri mozambique umujyi yaba arimo waba uwuzi ntabwo nawumenya amana yanjye we ntacyo bitwaye ntuvunike niba ari umunyarwanda uri muri mozambique azamenyekana aho aherereye ibyo byose bambwiye ko abayeho nabi niko bambwiraga ariko hariho mutashabarirwa ariho rwose uwakubwiraga ko abayeho nabi yakubwiraga ko aherereye mu wuhe mujyi mu kahe gace
yarafashwe nka mayibobo niko bambwiraga bambi yigeze akubwira niba cyitwa mukasharayirwe cyangwa se niba yarahinduye izina arakitwa mukasharayirwe marigarita umukobwa abica mu maka eriyasi umukobwa abica mu maka eriyasi mbese mbere y'uko muhunga mwakomokaga mu kahe gace k'u rwanda
ngewe ntuye ku kimisagara yabibabwiye ndabizi ku murenge wa ku murenge wa kimisagari akagari ka katabaro mazi yego niho ntuye ngewe yamusize ntabwo yari amenyereye ibintu ntabwo yari amenyereye ibintu byo guhunga yari umukobwa wiberaga mu rugo ngewe ndifuza ko abonetse yataha mu rwamubyaye agataha mu gihugu cye rwose ni amahoro mukasababo urakoze cyane kuba wunganiye umugabo wawe munyemana kugira ngo mushakishe mukuru wawe mukasharayirwe marigarita ndagushimiye ndabashimiye mwese kuba mwizera ijwi ry'amerika urakoze nawe namwe murakoze imana ibahere imigisha ibyo mukora murakoze cyane ukomera cyane munyemana ikiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimire mwese kuba mwizera ijwi ry'amerika mbashimire kuba mufatanya natwe dushaka udusaro twaburaga mbibutse agasaro turagasangiye iyo kabuze twese tuba dutakaje iyo kabonetse twese turunguka kuko ni agasaro muntu ndashimira by'umwihariko abana b'abanyarwanda bari mu bufaransa nka david marsiak no mu bubirigi marceline kamunazi ndetse na gabriel kempiner ababonye ababo binyuze ku ijwi ry'amerika bakaba badufasha gushaka abandi kandi bakaboneka mwese mwese mudukunda mukadutera inkunga mukadusabira mbifurije amahoro mwari kumwe na venuste nshimiyimana